tubashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo hijwi rya amerika isamirana washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda dusamiranirana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika aba uganda mu karere ka kisoro namwe mukatwumva tankomanzi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze mu makuru y'ukuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jowe diane nirinahazwe amashirahamwe mpuzamakungu yigenga arenga mirongo ine harimo yakorera mu gihugu c'u Burundi avuga ko arajwe ishinga n'agateka kazina muntu yemeza ko kabandanya guhungabana muri ico gihugu car c'est l'impunité pour ces crimes qui continue de, de favoriser cette situation uyu ni karina terkatsian aserukira ishirahamwe initiative pour les droits humains u burundi dhb mu mpfunyapfunyo rimwe muri ayo mashirahamwe aha muri make agira ati mu bituma ku gateka kazina muntu gahungabana harimwo ukudahana n'ugize agakosa gatoyi abafashwa iyo muri bimwe by'ubwicanyi ubwo nyene amatohoza acaba kandi turabona ko bahana atakuraba nkunzi uyu nawe ni six vinini muraba atwara umurwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu burundi senidehash mu mpfunyapfunyo asanga impungenge z'ayo mashirahamwe arenga mirongo ine zidafashe iyi nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu reka amakuru yacu tuyahere muri afghanistan aho abantu indwi aribo bamaze kumenyekana ko barayebaguye ku kibuga c'indege kiri ku murwa mukuru wa afghanistan kabul umushikiranganji wo kwivuna abansi mu bwongereza yatangaje ano makuru avuga ko abashengeye bari mu baharugwa mu bihumbi bari baje kuraba ko boronka indege mvamakungu ibahungana mu itangazo yasohoye umutegetsi w'ubwongereza yavuze ko iki kibazo kigoye ariko ko bariko baragerageza kuraba ingene bohungisha benshi bashoboka itoroka itandukanirizo ry'amakuru y'abanyamerika AP ijwi rya Amerika dukesha ino nkuru ryavuze ko ritaramenya niba abashengeye bahitanywe n'imisunikano canke babuze impwemu bivuye ku bwinshi bw'abantu n'ubushuhe bwiriwe ikabule ku mugwa mukuru wa Afghanistan ejo kuwa gatandatu abatalibani bafashe igihugu ku munsi wa mungu uheze muravyibuka kuva ico gihe ikibuga c'indege c'i Kabul kivugwamwo akajagari kubera abatari bake bipfuza guhunga ahanini bakaba bahunga bitewe n'ubwoba bw'intwaro mbi yaranze abatalibani haraheze imyaka mirongo ibiri bibaza ko yohava igaruka tukivuga ku vya afghanistan abatalibani bagiriza leta zunze ubumwe za amerika ko arizo zateye akajagari kari ku kibuga c'indege co ku murwa mukuru wa afghanistan kabul umwe mu bategetsi b'abatalibani yavuze ko ubu igihugu cose gitekanye akajagari gasigaye ku kibuga c'indege gusa mu butumwa bw'ijwi yarungikiye imenyesha amakuru bikorera muri afghanistan umutegetsi mu batalibani yagize ati amerika n'igihagararo inguvu n'ubushobozi bwayo yananiwe kugaruka n'ituze ku kibuga c'indege kabul leta zunze ubumwe za amerika n'ibindi bihugu bitandukanye vyo mu burengero mwavyumvise mu kanya bibandanya kurungika indege zitora bipfuza guhunga bava ikabule ku mugwa mukuru wa afghanistan ijwi rya amerika aya makuru yose agezeho hirya nino ku isi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram na facebook ni voa radio yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari nongere ndabahikaza amashirahamwe mpuzamakungu yigenga arenga mirongo ine harimo n'ayakorera mu burundi asaba onu kugumiza ijisho kuri ico gihugu kuko ku bwayo agateka kazina muntu kabandanya guhungabana cane ayo mashirahamwe afatira ku bwicanyi nyiruzwa ry'abantu n'ihohoterwa yemeza ko bikorerwa cane cane abatavuga rumwe na leta hamwe n'abaharanira agateka kazina muntu umurwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu muri ico gihugu c'u burundi senidehash mu mpfunyapfunyo wewo wemeza ko ibintu vyasubiye mu buryo na cane cane ku ntwaro nshasha ibindi reka tubaze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda amezi atatu aheze niyo amashirahamwe yigenga ashimikira ko mu kwerekana ko agateka kazina muntu mu Burundi kabangamiwe bikomeye amashirahamwe mirongo ine n'atatu harimwo mpuzamakungu n'ayakorera mu Burundi yerekana ko kuva mu kwezi kwa gatanu hishwa abantu barenga ijana na mirongo irindwi abarenga ijana baranyuruzwa nayo abarenga ijana na mirongo itanu barafungirwa ubusa ayo mashirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yahaye urwandiko inama nkuru y'umutekano ya oni nijejwe agateka kazina muntu muri oni nyene asaba izo nzego ko zogumiza ijisho ku Burundi Karina Tertsakian aserukira Initiative pour les droits humains au Burundi IDHB rimwe mu yateye umukono kuri ubwo rwandiko nous assistons à une augmentation ati muri aya mezi aheze ndetse kuva mu ntango z'uyu mwaka turabona ko ibitigiri vy'abafungirwa ubusa abicwa n'abanyuruzwa bakagenda amazima yongo vyaba y'umurengera abenshi n'abaharanira agateka kazina muntu abatavuga rumwe na leta canke abakekwa kuba bakorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho ivyo biraduteye amakenga kuko vyerekana ko ibintu vyonyutse mu gihe hari agahengwe kari kibonekeje mu mpera z'umwaka uheze turasaba dushimitse inama nkuru ijejwe hagati y'akazina muntu ya ONU ko yorikanura cyane cyane mu kurwanya kudahana ibyaha kuko ariyo nkwezi y'amarere car c'est l'impunité pour ces crimes qui continue de, de favoriser cette situation.
ayandi ni nka human rights watch reseau panafricain de défenseurs des droits de l'homme amnesty international centre mondial pour la responsabilité de protéger fédération internationale des droits de l'homme fidh geneva for human rights trayo international aprodh coalition burundaise pour la cour pénale internationale focode oricom sos torture burundi tournora page n'ayandi ayo mashirahamwe arasemerera yibutsa oni ko no kudahana ibyaha byabaye ndanse mu gihugu yamaraha umugwi w'igihugu wigengujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNIDH sikubibona kuri mikro y'ijwi ry'Amerika 60 Vinyene Muraba atwara uwo mugwi ubutegetsi dufise ubu bushasha bariko barakora ijoro n'umutaga kugira ngo abarundi bose biyumve mu mahoro kandi murabibona ko ubu n'ugize agakosa gatoyi abafashwe kiye muri bimwe by'ubwicanyi ubwo nyene amatohoza acaba kandi turabona ko bahana atakuraba nkunzi ikiro ni ikintu gishobora kuremesha tuguma dusuzuma tukabona ko atagateka kazina muntu kariko karahungabana haba mu mitumba haba mu makaci eka mu burundi hose tubone yuko umuntu wese yidegenza uko bikwiye kandi ata muntu n'umwe e, amuhatira kuco adakeneye ayo mashirahamwe yituye oni mu gihe mu ntango z'ukwezi kuza kw'icenda bitegekanijwe ko oni yongereza ikiringo c'umugwi ukora amatohoza muri ico gihugu canke ikawuhagarika burundu naho hataragira ko atanga raporo imbere ya oni utwara uwo mugwi umunyasenegal dudu diene nawe nyene arahuza n'ayo mashirahamwe ko hakiri vyinshi vyo gukora kugira ngo agateka kazina muntu kubahirizwe dudu diene yabwiye ijwi ry'amerika ico leta ikwiye gukora mu maguru masha ati icya mbere ni ukugabanya ku rugero ruboneka ibikorwa bihohotera agateka kazina muntu icya kabiri ni uguhana abagirizwa amabi atandukanye muri aba harimo urwaruka rw'imbonerakure n'abandi bafatanije ibikorwa byo kubangamira agateka kazina muntu kureka abantu bakishyira bakizana baba abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa abandi bifuza gushikiriza ivyiyumviro no kugira amanama gukorana neza n'amakungu cyane cyane gusubira kugurura ibiro vy'igisata ca oni c'agateka kazina muntu gufungura abandi bafungiwe ivyiyumviro vyabo batavuga rumwe na leta n'abandi ati twebwe twasabye ko twakorana n'u Burundi tukemererwa kujayo kuva kera ariko vyaranse twifuza kumviriza ubutegetsi inzego za leta n'abandi bakorera mu gihugu ingene babona ibintu kuba ubutegetsi bwarahindutse ni vyiza ariko bibwirizwa guherekezwa n'ingingo zerekana impinduka atari aho ntaco vyoba bimaze uwo mugwi usabigwa n'amashami yigenga kongerwa ikiringo washizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu umaze kongerwa ikiringo inshuro zine wahawe igikorwa co gutohoza ku vyaha bikorwa mu burundi bijanye n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umaze gusohora amaraporo atari make ndetse amwe muri yo akaba yahawe sentare mpanavyaha mpuzamakungu sepeyi mu matohoza nyezina y'isentare nayo iriko irakora haraheze imyaka ine yamara uriyamirizwa no Burundi ubuserukira ico gihugu i Geneve mu Busuwisi aho ukorera yama yashikirije imbere ya ONU kuwo mugwi wa ONU ukorana n'abatavuga rumwe na leta yiwe gusa Dododie na Wotwara avyamirira kure Pierre Claver niyo nkuru Kigali kubwijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru urakenuye mu gihugu c'u Rwanda naho umwaka uri ku nkumuye leta y'ico gihugu ishizeho ikigega co gushigikira abikorera utwabo bahuye n'ingaruka za virusi ya corona gusa abo ikigega cashiriweho bavuga ko umwimbu cari citezwe ko utazoshika mugenzi wacu Assumpta Kabuye Kigali mu Rwanda abidusigurire ikigega leta y'u rwanda yashyizeho cyarimo akayabo kangana na miliyari ijana mu mafaranga y'u rwanda inshingano yacyo y'ibanze yari yo kuzahura ubukungu bwashegeshwe n'icyorezo cya virusi ya korona mu byihutirwaga iki kigega cyari kugoboka urwego rw'ubukerarugendo rwaje ku isonga mu kuzahazwa n'iki cyorezo mu kwezi kumwe gusa covid cumi n'icyenda ikimara kugera mu rwanda abakorera mu ishami ry'ubukerarugendo batangaje ko bagize igihombo cya miliyari mirongo itatu n'enye n'ibice icyenda mu mafaranga y'u rwanda bitewe n'inama zasubitswe n'ibindi bikorwa by'ubukerarugendo byahagaritswe bwana nsengiyumva barakabuye umuyobozi w'ihuriro ry'abakora umwuga wo kwakira abantu mu mahoteli na resitora yabwira ijwi ry'amerika ko abakorera muri urwo rwego bujuje ibisabwa bamaze guhabwa ingoboka n'iki kigega bagera kuri mirongo icyenda ku ijana gusa kumvikanisha ko hakirimo ikibazo ku bari bafite amadeni muri banki n'amafaranga yari aje yego ashyirwa kugira ngo abantu barebe ko bakoroherezwa uburemere bw'umwenda bari bafite za banki gufasha abo bantu rero nabo bayabonye urebye uburyo umwenda wari uhagaze icyo gihe batanga inkunga n'ubu ngubu na nyuma umwaka umwe nyuma y'aho hatanga iyo nkunga urasanga n'ubundi umwenda uragiye uzamukaho cyane usanga warazamutseho makumyabiri ku ijana iyo rero umwenda ugenda uzamuka ugenda ushyira mu kuremerera ba nyiri gufata amadeni kuzashobora kwishyura uwo mwenda ni ukuvuga mu yandi magambo n'ubwo babonye irangoboka ntibyabujije ko umwenda udakomeza kuzamuka yego icyo ni ikibazo rwose kiremereye cyane abanyamuryango nsengiyumva yumvikanishije ko igihe cyose amabanki atazifatanya n'abakiriya babo mu bihe by'ibihombo barimo gucamo muri iki gihe ikibazo kizagumaho ikibazo kiri ku mabanki aho nanjye menya nta gisubizo ngifitiye ikigaragara cyo ni uko banki zo wagira ngo ntabwo kovide bazi kwiriho kuko bo bakomeje kubara nubwo abantu batakoraga banki irakomeza ikabara aho niho niho niho ruzingiye nyine niho ruzingiye ku buryo bigoye kubona umuti wacyo hari ibiganiro mutekereza ko mwagira n'amabanki kugira ngo nayo asangire namwe igihombo igihugu cyose kirimo gucamo ibyo ni bumwe mu buryo turimo dukora no kugira ngo dukore n'iyo nyigo turebe tugaragaza uko bihagaze umuyobozi w'ishyirahamwe ry'amabanki mu rwanda bwana ntore toni yabwiye radijwi ry'amerika ko nabo bagize igihombo nk'ibindi bigo byose by'imari banki nayo yagizweho ingaruka za covid urumva n'amabanki agendera kuri bizinesi y'abakiriya umukiriya atameze neza arwaye na banki urumva ntibiyorohera kugaruza ayo mafaranga so kuvuga iti icyo kibazo ni amabanki ntiyakibonye uko si byo kuko ni ingaruka zaragizwe kuri ku mabanki ariko ntimwibagire yuko n'amabanki agizwe ekonomi y'igihugu nabyo ni ukureba amabanki nayo ntagire ibibazo byinshi byateza ibindi bibazo byo muri ekonomi akazi k'amabanki ari navuga kugurisha amafaranga ntibyakoroha yuko bakuraho iyo myenda icyo bakora ni ukuyisunika bagategereza yuko ayo mabizinesi ashobora kuronka izindi mbaraga mu gihe kizakurikira bakabona gusubiza ayo, ayo madeni uyu muyobozi avuga ko nubwo za banki zikora zishakisha inyungu y'amafaranga zazirikanye abakiriya bazigana hari n'izindi izindi ngamba amabanki yafashe ariyo gutanga imfashanyo hari amabanki yagiye atanga imfashanyo nko ku bakiriya babo babona n'iyo nguzanyo yo muri muri icyo kigega itaborohera bakabaha icyo bita imfashanyo byo hari amabanki yagiye abikubenda ikindi bakoze hari ni no kugira ubujyanama amabanki menshi yagiye agenda agira ubujyanama ku bakiriya babo aborohereza anababwira uko babyifatamo muri biriya bihe bya covid bitari byoroshye n'ubu bitaboroheye so n'ibyo by'ubujyanama tubyita ko ari indi fashanyo amabanki yagiye atanga ku kuri ba rwiyemezamirimo uko iminsi igenda ishira ariko n'icyorezo kitarangira abahanga mu by'ubukungu bagaragaza ko ari nako ingaruka ku bukungu zizakomeza kwiyongera bwana sitarato habyarimana ni impuguke mu by'ubukungu yumvikanishije ko izi ngaruka zizagera ku muntu ku giti cye ku bikorera ndetse no ku gihugu muri rusange iyo rero uh, abo bantu batabasha batameze neza akazi ntibagatanga ntabwo bakora ishoramari batazi uko ibihe bimeze ibyo rero iyo bigenze gutyo hari ingaruka ziri ku bukungu rusange none bw'igihugu ariyo yanjye cya cyiciro cya gatatu nakubwiraga ubukungu muri rusange nabwo buhagirira ingaruka zituruka ku kuba ibiciro bizamuka babandi bafite inganda bagabanya abakozi wa wundi utacuruje kubera yuko ibiciro byazamutse kubera ko ibintu bimwe bitagenda neza kubera yuko wenda inguzanyo ze kuri banki zitishyurwa neza akaba atabasha kwaka indi nguzanyo kubera ko ibyo komande yatanze zitinze bituma atishyura imisoro muri uku kwezi kwa munani inteko ishinga amategeko y'u rwanda yemeje umushinga w'itegeko yemeza amasezerano y'inguzanyo hagati ya repubulika y'u rwanda na banki ya aziya ishinzwe gutera inkunga ishoramari ayo masezerano yerekeranye n'inguzanyo ingana na miliyoni mirongo inani n'eshatu z'amayero ni ukuvuga akaba akaba miliyari ijana mu mafaranga y'u rwanda biteganijwe ko ayo mafaranga azongerwa mu bikorwa byatangijwe byo kuzahura ubukungu bw'abikorera bwazahajwe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dusubiye muri afghanistani gato aho bamwe mu bamenyeshamakuru b'abagore bakorera ikinyamakuru cegukira leta ya afghanistani bavuze ko abatalibani babankiye gukora umwuga wabo kuva bigarurira igihugu kwa mungu ubu ibimenyeshamakuru vyose biri mu minwe yabo amakuru ava muri ico gihugu yemeza ko nk'abagore bakorera radio na televiziyo vy'igihugu rte bimwe uruhusha rwo kwinjira mu nyubakwa y'aho bakorera ariko none abatalibani n'aba abantu ki iryo jambo ubwaryo risigura umunyeshure canke umuntu arondera ubumenyi aba barwanyi murabizi bategetse afghanistan kuva mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu gushika mu bihumbi bibiri na rimwe muri no nkuru y'ijwi rya amerika yanditswe mu congereza mwakaba mwashiriwe mu kinyarwanda na mugenzi wacu temistokle mutijima aratubwira ayandi mateka y'abatalibani abatalibani bari mu matsinda yarwanaga mu ntambara yashyamiranyije abanyagihugu muri afghanistan mu myaka ya za mirongo cyenda nyuma y'aho leta zunze ubumwe z'abasoviyeti ziviriye muri icyo gihugu iryo tsinda ryavutse mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane hafi y'umujyi wa kandahar mu majyepfo ya afghanistan uwarishinze yitwa molah muhammadi omar wari umukuru cyangwa se imamu w'abayisilamu wo muri uwo mujyi uwo ni nawe wakomeje kuribera umuyobozi kugeza aho apfiriye mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu mu ntangiriro abatalibani binjizaga abarwanyi babakuye mu bahoze ari indwanyi z'abanyafuganisitani bo mu mutwe w'abamujahidine bari bashyigikiwe na leta zunze ubumwe za amerika mu ntambara bahanganagamo n'ingabo z'abasoviyeti mu myaka ya za mirongo inani nyuma y'igenda ry'ingabo z'abasoviyeti mu igihumbi magana cyenda mirongo inani n'icyenda n'isenyuka rya leta yariho muri afuganisitani ryakurikiyeho igihugu cyashegeshwe n'intambara yashyamiranyije abanyagihugu abatalibani baje gushyigikirwa cyane ubwo bizezaga ko bagiye kugarura ibintu mu buryo no kugarura ubutabera mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane babashije kwigarurira umujyi wa kandahar nta mirwano ikomeye ibaye hanyuma mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu bigarurira umurwa mukuru kabul abatalibani bategeka bagendeye ku mahame akarishye y'idini ya isilamu sharia mu gihe cy'ubutegetsi bwabo kwicira abantu mu ruhame no kuhabakubitira byari byiganje abagore muri rusange ntibagiraga uburenganzira bwo kujya mu mirimo cyangwa se kwiga kandi bari bategetswe kwambara umwitandiro uhisha igice cyose cy'isura uzwi nka burka igihe cyose bari mu ruhame abatalibani baciye ibitabo ndetse na filimi zo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi ni ukuvuga mu burayi na amerika ndetse basenya ibintu byose bijyanye n'imico gakondo harimo ibibumbano binini bya buda byari bimaze imyaka igera ku gihumbi na magana atanu mu kibaya kiri rwagati mu gihugu cya bamiyani abatalibani baje gucumbikira umutwe w'iterabwoba wa al qaida wategekwaga icyo gihe n'umunyarabiya sawudite usama ben laden ubu utakiriho al qaida yashinze ibigo byo gutorezamo abarwanyi muri afghanistan ari nabyo yifashishije mu gutegura ibitero by'iterabwoba mu isi yose harimo ibitero byo kuwa cumi n'umwe nzeri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe byibasiye leta zunze ubumwe za amerika nyuma y'igihe kitageze ku kwezi habaye ibitero byo kuwa cumi n'umwe nzeri leta zunze ubumwe za amerika n'inshuti zayo bateye afghanistan hari ku butegetsi bwa george walker bush nyuma yo guhirika abatalibani leta zunze ubumwe za amerika yatangiye gukorana n'abanyafuganisitani mu kugarura leta igendera ku mahame ya demokarasi nyuma y'aho batsindiwe abakuru b'abatalibani bahunze bagana mu birindiro byo mu majyepfo no mu burasirazuba bwa afuganisitani abandi bahungira muri pakisitani uyu mutwe wakomeje kugaba ibitero kuri leta nshya yari ishyigikiwe na leta zunze ubumwe za amerika mu bihumbi bibiri na makumyabiri leta ya amerika yari iyobowe na donald trump yagiranye ibiganiro bigamije amasezerano n'abatalibani bari bamaze imyaka irenga makumyabiri mu ntambara muri afuganisitani ayo masezerano yashyiragaho ingengabihe yo gucyura ingabo za amerika hanyuma abatalibani nabo bagahagarika ibitero ku banyamerika bakanatangira kugirana ibiganiro na leta ya afuganisitani hagati aho ibiganiro byamaze amezi hagati y'abatalibani na leta ya afuganisitani ntibyashoboye kugeza ku masezerano y'amahoro leta zibarirwa ku ntoki zirimo pakisitani emira ziyunze z'abarabu na arabiya sawudite nizo zemeraga ubutegetsi bw'abatalibani ubwo bategekaga kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu kugeza mu bihumbi bibiri na rimwe ubu nabwo rero ntabwo bizwi neza niba ibihugu byinshi bizemera leta nshya y'abatalibani icyakora minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'amerika bwana anthony blinken mu kwezi gushize yatangaje ko afuganisitani izashyirwa mu kato niba abatalibani bafashe ubutegetsi ku ngufu kandi bagakora amahano
ijwi ry'amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ishami rya onu ryitaho amagara y'abantu ku isi oms mu mpfunyapfunyo ritangaza ko kugera ino saha ku isi yose abantu bafise ibiro vy'umurengera bishobora kubatera ingwara muri rusange ari amamiliyoni amajana umunani ibitigiri vy'abana n'abayabaga bari muri uwo murwi w'abarengeje ibiro batabwirizwa kurenza vyiguje na cumi muri ino myaka mirongo ine iheze nk'uko oms bandanya ibivuga abahitanwa n'ingwara zifatira ku biro vyinshi nabo kubwa OMS OMS ku mwaka ku mwaka ni miliyoni zibiri n'ibihumbi amajana umunani OMS igereranya ivuga ko ku munota ku munota ku isi hose abantu n'imiburiburi batanu bahitanwa n'indwara ziterwa no kuvyibuha iki kibazo iryo shami rya ONU rigashimangira ko ari ikibazo gikomereye isi umuntu none ibiyo vyirinda gute ku buryo ivyatakaye bitagaruka mu kiganiro nagiranye n'umwigeme w'umurundi kazi Bernice Nishimwe yashoboye gutakaza ibiro hafi mirongo itanu mu kiringo c'amezi cumi kandi ivyo biro ataye ntivyagaruka yadusangije urugendo rwiwe barnis aba mu gisagara ca austin aha muri leta ya zunze ubumwe za amerika muri leta ya texas urugendo rwanje narutanguye muri novembre 2018 nkaba narutanguye numva ndushe numva ashaka guhindura ubuzima bwanje naragerageje guta ibiro kuva nkiri muto kuva kera ko je namye ndi umwana avyibushe mugabo jewe muri novembre 2018 hari ikintu cambayemwo ndumva yuko ntashaka nari nkifise 19 ans gusa nari numva ntashaka yuko ubuzima bwanje buhagarara kare kubera indwara nk'uko wabivuze diyabete canke ikindi kintu abandi bana ba 19 ans nabona ngaha muri amerika ego hariyo abantu bavyibushe muko abandi bose bari bafise ama energie urumva ndashaka kumera nkabo ego ico gihe muri bibiri na cumi n'umunani waruse imyaka cumi n'icenda urabivuze hanyuma waruse ibiro bingahega bernise
jewe natanguye kuri sondi zikiro
ku myaka hama ukaba upima ama santimetero angahe
nkaba mfite metero soixante quatre urumva byari byinshi cyane ivyo byari byinshi cyane ivyo biro wabifashe mu mwanya muto wavuze ko ukiri mutonya wari uvyibushe wabifashe vyagiye biriyongera ko uko wagenda urakura kera vyari wari uvyibushe mugabo ibiro ata kibazo biguteye
oya je namye ndi umwana avyibushe ndibuka muri sixième primaire je nari mfise nonanthuit kilo mm. mugabo ni bimwe nagerageza yama regime mato mato hama nkata ibiro hama nkasubira kubitora urumva sandizi w'ikirori yageze ko ofera mesure natangura ofera mesure imyaka yegera imbere uko imyaka yegera imbere ego muri novembre 2018 ca ndaja ku munzane ndasanga ndi sandizi w'ikiro biranyankira ndavuga ati yuko ubusi ubuzima jewe ubusi ubuzima jewe nashaka kubamo ntegereza kurondera ikintu nkora ibi biro bikagabanuka yego abari mu bihugu badakoresha ivy'ibiro bakoresha ivy'amapawundi nko ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika vyumvikana ko bernice yatanguye urugendo rwiwe ari ku mapawundi amajana abiri na mirongo itanu n'icenda turaza kubigaruka ko uca utubwira ingene wagiye urabitakaza ico wagiye urakora ariko bernice mm. dusa abantu baje ku murongo wacu wa telefone batwandikiye kuri facebook na instagram bashaka kubaza ibibazo turahera kuri anise anise ikaze ku ijwi rya amerika
murakoze anise uherereye he herereye muri komine mugambi uri mu ntara ya bururi aha i bururi havugwa make bururi havugwa amahoro
akabazo kawe rero kwa bernice ni ishimwe twagutumiriye muri muri sanga y'uno munsi ku kibazo cyo kubyibuha cyane ingene umuntu ashobora kucirinda n'ingaruka bishobora kukubwira ko yego gutakaza ibiro hafi mirongo itanu mu gihe cy'amezi icumi numva yuko ari ibidasanzwe gusa bitewe n'uburwayi ariko ari gufungura neza no gukora siporo icyo nashaka kubaza umutumire siporo yakora yari imeze gute yayikora umwanya ungana gute ko numva yataye ibiro byinshi mbere yo gutangura gukora siporo yari afite ibiro bingana gute ubu hoho amaze gukora iyo siporo no gufata izo ngaburo ubu hoho afite ibiro bingana gute ikibazo cya nyuma ego aha uti ikibazo cya nyuma ikibazo cya nyuma nimba atari ibanga nimba atari ibanga mbere yo we gutangura gukora siporo n'ibindi nyuma yo gukora siporo yafungura ibintu bimeze gute ndavuga mu buryo bwo bwose bihereza mu bifungurwa no mu binyobwa murakoze anise ugume ku murongo wa telefone ntuve ko Ah, bernice uratwihanganira ah, ijwi ry'amerika mu burundi leta yaratwatse ama fm yacu tuvugira ku mirongo migufi ya shortwave vyumvikana ko hariho ibice bimwe bimwe vyo mu burundi bataba bariko barumva ikiganiro cacu hari ibibazo rero abakunzi b'ijwi ry'amerika bagaruka ko bamaze kuvyishura urazurihangana uzura basubiramwo abadufatiye mu mva mu njahe no mu mvahe ishura rero anise ari imugamba mu bururi bernice
nta kibazo Yego.
nta kibazo cyane hama anise um, murakoze ku- ku- kubona wumbaza ibyo jewe ko natanguye mfise ibiro byinshi nta byinshi nakora naratambuka iminota mirongo itatu yaba ku muhanda canke nkaja muri um, gym salbe sport nka- nkatambuka iyo minota mirongo itatu hama amaze guta bikeyi niho nagiye ndagira ibindi nkurikira nakurikiza ndabye kuri youtube Eh, watomokewe ku kabazo ka mbere anise yegome ikibazo cya mbere nagitomokewe ko ego bernice hariho utundi tubazo tubiri anise yari yabajije umwishure ego yari yambajije ibiro natanguye natanguye mfise um, sandivi kilo Mm, ijana na cumi n'umunani ha ego ikindi ca kabiri yari ibyo nafungura Mm, ibyo nafungura imbere y'uko ngira nafungura ibyo ari byo byose eh, injanga injanga anye zi- zirazimbutse mhm.
urumva narashobora kubona nodya i- ikibonetse cyose Eh, kandi nkarya kwantite nyinshi mm. ari ari kandi mhm, eh, kandi turazi yuko ari byo byica kurya byinshi mm. anise eh, utubazo twawe dutomokewe ko yego ndanashimiye n'iyo nabimishije umutumire Eh, urakoze cyane ugira umunsi mwiza Ah, Berni- ego bernice tugarutse kuri ibyo bintu byo gufungura hariho abantu benshi bavuga ngo muri bino bihugu ah, vya amerika iburaya n'ahandi henshi uhasanga ibifungurwa wavya nka wavyemera bikuvyibusha ivyo uremeranya navyo canke ntiwemeranya navyo nk'umuntu ari muri ico gisata co kwitaho no kwitaho ubuzima bw'abandi tunibaza yuko indya zibyibusha ziri hose mugabo ngaha anye indya zib- aha anye dufise shanse yuko dushobora gutoramo ibyo dufungura urumva ikibyibusha mu buzima nta ndya zibyibusha umuntu avuga ngo zirahari ni ibi ukungene ubifungura igisigira iyo icyo ufungura nico ki- nico kikubyibusha Mm.
yego nka wowe ngaha anye uh, ufatiye nko ku byo usanga mu burundi mu rwanda muri congo aba ariyo turabaramutsa turazi ko mudukurikira ibyo ubona ngaha wobwira abantu bari muri ibyo bihugu bitandukanye ati ibi genera bifungura nkabona yuko bingiriye akamaro cyane byari nk'ibyahe muri urwo rugendo rwawe rwo gutakaza ibiro Um, i- ibyo kurya no- bo- bobona mu burundi no mu rwanda no muri congo Eh, ico wowe ubabwira nkabibaza ati ivyo uba warafunguye wowe ngaha bashobora kuhasanga hariya wabonye ko bishobora kukugira akamaro muri urwo rugendo rwo gutakaza ibiro
yo jewe narafungura narafungura umuceri Mhm.
umuceri wo mu mazi Mm.
amagi Mm.
am- amagi nararya amagi menshi kuko afite poroteyine Mm.
narafungura imboga Mm.
n'ibiraya ego akabino ngaha duce dusozerera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mari kumwe na jowe diana nyini nahazwe ibiganiro n'amakuru vyashizwe hamwe na fasil gebehu tubemi ku izina rya bagenzi bacu bose tukaba tubikebanuye twifuriza kubandanya mururanirwa mu vyo murimo vyose